ni radio Ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federica nkonikije mu burundi ubushikanje bujejwe amagara y'abantu burahimiriza abavyeyi konsa ibibondo vyabo n'imiburiburi mu kiringo c'amezi atandatu ya mbere dusanga benshi bakurikiza konsa neza abana gushika ku mezi atandatu usanga ari barya bari muri wa mugwi bita abirimizi uyo ni fidele nkezabahizi yarongoye umugambi w'igihugu wo kurwanya ingwara ziva ku gufungura nabi mu bushikiranji bw'uburundi bujejwe amagara y'abantu inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inama yiga ku ruhara rw'umugore n'iterambere ry'ibihugu vya afurika yari imaze iminsi itatu ibera mu rwanda inkuru y'abanyagihugu batuye mu gasabo mu rwanda bitwariye igisagara ca kigali muri sentare hamwe n'inkuru y'ukuntu abanyamurenge batsindaro mu gisagara ca bukavu babayeho inyuma yaho bakuriwe mu vyabo n'intambara turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu kanya mugenzi wacu haroyize bigirimana aradushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ariko reka tubanzirize ku nkuru idushikiriye mu kanya ivuga ko raporo nshasha ku gihugu ca sudani yo mu manuko ivuga ko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwinjije mu gisirikare abarwanyi ibihumbi icumi bava mu bwoko bwa perezida salva kiir iyo raporo ivuga ko ivyo biteko biri n'amasezerano y'amahoro yateweko igikumu iyo raporo yasohowe n'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu bagenduza iyubahirizwa ry'ibihano vyafatiwe igihugu ca sudani yo mu manuko ivuga kandi kwishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yateweko igikumu mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ritariko rirashirwa mu ngiro mu buryo bwihutirwa riteye amakenga ayo masezerano afise umugambi wo kurangiza ingwano yamaze imyaka itanu igahitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi amajane iyo raporo ivuga ko leta ya sudani itigeze yubahiriza ayo masezerano ku vyerekeye umutekano hamwe n'izindi ngingo zitari nke ziri muri ayo masezerano muri iyi ndwi leta ya amerika yarafashe ingingo yo guhamagaza ambasaderi wayo mu gihugu ca sudani yo mu manuko kugira ngo arenguke i washington mu biganiro bijanye n'iryo shakarike ry'igihugu ca sudani yo mu manuko yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro leta z'ubumwe za amerika ziriko zirihweza imigenderanire yazo n'ico gihugu ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwe na mugenzi wacu aloise bigirimana maramutse frederic turahera muri amerika muri leta z'ubumwe za amerika komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibibazo by'ubutungane yararungikiye ubutumire perezida donald trump bwo kuzoyitaba mu ndwiza akumvirizwa ivyo aregwa byavuye mu matohoza ku vyaha ariko aratohozwako komisiyo ijejwe iperereza mu nama nshingamateka mu ndwi iheze yarahejeje ibikorwa byayo mu matohoza kandi ikaba igiye kuzorungikira raporo y'ibyo yatohoje komisiyo ijejwe ubutungane niyizotangura ubwa mbere ido n'ido ry'urubanza ku munsi wa gatatu itariki zine z'ukwezi kw'icumi na kabiri iyo komisiyo y'ubutungane izokwihweza icibwirizwa shingiro rya amerika rivuga ku ngingo zijanye no kwagiriza perezida mu gihe bikunda kuburana akaburana mu gihe atsinzwe naho agakurwa ku butegetsi amategeko muri amerika avuga ko trump n'abashingwa manza biwe bazoronka akaryo ko kubaza umurwi w'abahinga mu byo amategeko bazoseruka nk'ivyabona aya matohoza arongowe na komisiyo yiganjemwo abademokrate iriko iratohoza nimba trump yarahagaritse imiliyoni z'amadolari zaba amajana ane zigenewe gufasha igisirikare ca ukraine mu gusaba ko perezida volodimir zelenski wa ukraine abanza gutohoza kuri joe biden trump yagirizwa kandi ko yasabye perezida zelenski gutoza ku ruhara ukraine yoba yaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakozi ba onu barenga igice cya gatatu bari mu bikorwa byo kurwanya ebola mu gisagara cya beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barimuriwe mu bumanuko bwa goma ejo ku munsi wa kabiri ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko iyi mirwano itaborohereza mu twigoro barimo two kurwanya ebola yatanguye kwiyadukiza muri icyo gihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi k'umunani oms ivuga ko intambara yatumye abakozi bayo mirongo ine n'icyenda badakenewe cyane bimurirwa igoma
Washington ijwi ry'Amerika muri afurika abategetsi muri kenya baratanguye isekeza rizomara ukwezi ryo gusuzuma impunzi ziri mu ikambi ya dadaabu hafi y'urubibe na somaliya mu ntumbero yo kumenya abemerewe guhabwa ubuhungiro hamwe n'abanyakenya bayibamo ibihumbi by'abanyesomaliya bari muri iyo kambi kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe igihe bahunga umutekano muke watewe n'iva ku butegetsi rya leta ya siade bare muri somaliya ariko n'abanyakenya bayigiyemwo bahunga ingaruka z'uruzuba zari mu bihugu mu gihugu cyabo iyo kambi ya dadaabu irimwo impunzi zishika ibihumbi amajana abiri abategetsi ba kenya bama bagabishije kugara iyo kambi bavuga ko ariho hatorokanyizwa abarwanyi ba al shababu baja gutera ibitero mu gihugu ca kenya umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu muri israeli na palestina yatanguye ingendo ku mugabane wa buraya gusigura ibijyanye no guhohotera agateka ka muntu muri israeli inyuma y'aho yirukanywe muri icyo gihugu ku munsi wa mbere umuyobozi omar shakire yari amaze imyaka itatu ayoboye human rights watch aba muri israeli na palestina akaba yirukanywe yagirizwa ko ashyigikiye ubugumutsi
Washington ijwi ry'Amerika muri israeli nyine ibihumbi by'abanyepalestina baragize imyiyerekano mu ntara ya jorudaniya ejo kuwa kabiri mu cyo bise umunsi w'umubabaro batewe na politiki nshyashya ya leta z'ubumwe za amerika yorohereza abayahudi abigaragambya baraturiye amapine baranatera amabuye ku basirikare ba israeli nabo bishyura batera ibyuka bikoroza amosozi mu ndwi iheze niho leta ya trump yahevye politike imaze imyaka mirongo ine yavuga ko ingendo ya israeli yo kwigarurira ubutaka mu ntara ya jorudaniya iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu
urakoze abayiza ko makuru rije ko dushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo irindwi zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bine mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
inama yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu vya afurika yari imaze iminsi itatu ibera mu rwanda irarangira yararangiye uyu munsi kwa gatatu umuryango wa afurika y'ubuseruko eac waboneyeho akaryo ko gushira habona umugambi ugenewe guteza imbere abafasoni barenga miliyoni mirongo itanu b'abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka eac afurika yo hagati uh, hamwe na uh, afurika y'uburengero bazofatwa mugongo bongere baronswe imitahe ni banki ya afurika ijejwe iterambere n'inkuru ya pierre claver niyo nkuru umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ni inkuru nziza ku bagore bakorera mu mashyirahamwe bagakora urudandazwa rwambukiranya imipaka bo mu bihugu mirongo itatu n'umunani bigize uburere butatu aribwo afurika y'ubuseruko afurika yo hagati na afurika y'uburengero umuryango wa afurika y'ubuseruko eyase washize ahabona umugambi wiswe 50 million african women speak uzofata mu mugongo abo bagore barenga miliyoni mirongo itanu bo muri ivyo bihugu minani generose atwara igisata co kunganisha ibitsina mu biro bikuru vya eyase yabisiguriye ijwi rya amerika bari basanzwe bakora urudandazwa ariko tugomba ko bagira akarusho ingene barukora ubu bazohanahana amakuru bazokoresha uburyo bugezweho kugira ngo bashobore kuvugana ku bijyanye n'ingene bashobora kuronka kugira akise ku mafaranga mu mabanki cyangwa bongere bamenye bahanahana amakuru ingene boronka bohana amasoko nk'akarorero umukenyezi ari muri kenya cyangwa umukenyezi ari bujumbura cyangwa n'ahandi hagati mu gihugu ashobora kuvugana n'uwundi mukenyezi ari mu ka- mu gihugu ca Afrika yo mu bumanuko cangwa CDAO gutyo gutyo mbega ishanje bimeze gute mbega mwebwe ni kuki mwateye imbere mwabigenjeje gute bakuzanye u- kugira ubumenyi mu vy'urudandazwa n'abagore bari hagati mu gihugu bazoshikirwa n'uwo mugambi nk'uko byaseguwe aho washigwa habona mu nama mpuzamakungu yo kurabira hamwe uruhara rw'umugore mu iterambere ry'igihugu muri afurika yari imaze iminsi itatu ibera mu rwanda uri Rwamagana uri Makamba uri Cendajuru washaka na hariya hose kure cane bazoshikirwa ubakuremo ikintu cyo gutinya hari n'abatinya gufata ingurane ubu rero umuntu azoja mu rudandazwa azi neza ico agiye gukora umugore aja abutse urubibe akava mu rwanda aja i bujumbura akava mu- mu- muri, muri tanzania aja muri kenya cyangwa akarengana akaja muri sud sudan akamenya ati ngiye aha hariyo umugenzi wanje twaranavuganye ibyo ngomba gushora hanyuma nawe hariho ibyo nzokurayo nzanino bahora basesagura n'udufaranga baca muri za nzira zidatomoye ubu twababwiye ko nk'abo ba- ba- bajabuka imbibe bategerezwa guca mu nzira nziza kuko ubu bazoba bafise ubumenyi mbega nzomara iminsi ngahe hariya ngiye mbega amategeko avuga iki baronkeremwo n'ingurane twaramaze kuvugana n'ama- n'amabanke cyangwa ama institution financiere ingene bokorohereza abo bagore kandi bakaronka amafaranga atanyungu ivuna cyangwa atanyungu isabwe naho biri uko intambamyi zozo ntizibuze ica mbere ni ururimi rudasangiwe na bose ikindi ni uko hari ibihugu bigifise ingorane mu migenderanire nko hagati y'uburundi n'u rwanda canke hagati y'ubuganda n'u rwanda eyase yizera ko izo ngorane zizohera vuba ikintu cyose kirafise iherezo twebwe nta nkeka turemeza yuko ibintu bizogenda neza nubwo ubu hoba harimo- hakirimo utugorane ariko turazi yuko n'ubu bariko barakora urudandazwa kandi urumva sin- nakubwiye ko umugambi atari uwo gutuma abagore baja barahaguruka ahubwo ugomba kuborohereza mbega ni iki cobuza ko mwavuganye ibintu vyuriza indege cyangwa imodoka bikagenda hakaba hariho ubitegera uwuri bujumbura azovugana n'umudamu ari kigali kuko abo bagore barahariye amasosiyasiyo turayafise uwuri kigali azovugana n'uwuri bujumbura uwuri kigali azovugana n'uwuri entebe gutyo gutyo apana kugendana twa dutomati dutanu ku mutwe umuntu aro- aronka akarasiyo ibihumbi bibiri igihumbi ajya kuri uyo munsi turazi yuko kandi vuba ibintu bizohera kuko twebwe dukorera mu kwizera Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere niyo yemeye gufata mu mugongo uwo mugambi uzomara imyaka itatu mu gice ca mbere. Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko muri Afrika hakenewe miliyaridi zirenga zitatu z'amadolari ya Amerika yo gufata mu mugongo imigambi y'iterambere y'abagore.
I also wish to congratulate the bank for important work on closing the aho bari mu kugurura iyi nama aho perezida w'u rwanda paul kagame yashimira amabanki nk'iya afurika ijejwe iterambere yemeye gufasha mu gutanga ubwo buryo pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
urakoze pierre claver mu rwanda bamwe mu banyagihugu baba mu kagari ka nyarutarama mu karere ka gasabo bongeye kwitwarira eh, barongeye kwitwarira muri sentare ubutegetsi bw'umuji wa kigali basaba gusubizwa uburenganzira mu- ku mitungo yabo bavuga ko leta ishaka kubakuramwo mu buryo bunyuranye n'amategeko ni ikibazo kimaze hafi imyaka ibiri kitararonka inyishu inkuru ya eric bagira ubusa umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda abo baturage bahisemo kugana iyi nkiko buri umwe ku giti cye nyuma y'aho urukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali rwanze ikirego cyabo bari baruregeye muri rusange n'abatuye mu midugudu ya kangondo ya mbere kangondo ya kabiri na kibiraro hazwi nko muri banyahe mu kagari ka nyarutarami gasabo mu mujyi wa kigali urukiko rutesha agaciro ikirego cy'abo baturage baregaga umujyi wa kigali kubahatira kwimurwa bajya mu mazu batumvikanaho hari zimwe mu mpamvu rwashingiyeho rwavuze ko nubwo bari baregeye hamwe badahuje inyungu ku mitungo yabo ndetse ko na bamwe bari basabye kubahagararira mu rubanza nta masano bafitanye niko kwigira inama bakongera kurega umujyi wa kigali ariko noneho umuntu agatanga ikirego ku giti cye amakuru ijwi rya amerika yabonye ni uko ku isonga bwana jean dodier shika mumwe mu bagomba kwimurwa yabimburiye abandi arega umujyi wa kigali ijwi rya amerika yamubajije bimwe mu bikubiye mu kirego cye nkanjye ku giti cyanjye ndasaba gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kuko maze imyaka ibiri eh, nta burenganzira nywufiteho kuko washyizwe mu makimbirane ngasaba indishyi y'atanu ku ijana y'igenagaciro nakorewe nk'uko biteganywa n'amategeko kuko igihe cy'umushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa cyarenze ngasaba indishyi za miliyoni eshanu zo gushorwa mu manza n'ibindi bihombo nagiye ngira bwana shikamu usabwa kwimuka aravuga ko kuri iyi nshuro yizeye ko ikirego cye kitazongera guhura n'inzitizi ubu rero umuntu ari kurega ku giti cye ntabwo uzansaba isano y'umuntu kandi ndi kwiregera ntabwo rero uzambwira ngo naregeye umutungo hamwe n'undi kandi naregeye umutungo wanjye izo nzitizi rero ikirego twatanze twakoze ku buryo tutazahura nazo mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwakoranye inama na bamwe mu bakodeshaga mu midugudu y'abanyahe bagomba kwimurwa ubutegetsi bwabahaye igihe kitarenze ukwezi bakajya gukodesha ahandi ahafatwa nk'amanegeka kandi hagomba gusenywa hakubakwa inzu zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kuri ba nyiramazu muri nyarutarama bo ngo ni igihombo bugira kabiri bwanashikama nanone ubu dufite ikibazo twebwe mvuze mu ijambo rimwe ko umujyi wa kigali wadufashe ku munwa ntabwo naba mbeshye hari ibihombo bibiri turi guhura nabyo hari uwari ufite uwo mupangayi wari umubeshejeho yaragiye hari imyaka ibiri ishize udashobora kuvugurura udashobora kugira ikintu ukora ku mutungo wawe inzu bamwe zatangiye kubasenyukiraho njye mbona wagira ngo ahari baragira ngo inzu zizasenyuke ubundi batwimura ari ibibanza bisigaye gusa mu minsi ishize ubwo umujyi wa kigali watangazaga ko ugiye kwambura ibibanza batabibyaza umusaruro uko bikwiye wanavuze ko imirimo yo kwimura abatuye i nyarutarama iri hafi kurangira ubutegetsi bwanatangaje ko barangije kumvikana n'abimurwa uyu ni bwana Ernest Nsabimana umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo ntabwo byigeze bihinduka gahunda iracyakomeje gusa kubera ibibazo by'imvura byagiye bizamo cyane cyane imirimo kuri sayiti yagiye igenda gahoro ariko gahunda yo kwimuka bwo bava muri kangondo ya mbere ndetse n'iya kabiri gahunda yo irahari bakaba bazimukira hariya amazu yabo yateganyijwe mu karere ka Busanza kumvikana byararangiye abagomba kwimuka bo baravuga ko ibivugwa n'umujyi wa kigali ku kijyanye n'ubwumvikane ku kubimura bihabanye n'ukuri abamaze n'abateganya kugana inkiko bakazabiharira umucamanza ibintu byose abayobozi bavuga buri iteka bari ibinyoma kuri uyu mushinga nta kintu cy'ukuri na kimwe bajya bavuga kuri ibi bintu ntabwo twigeze twumvikana kuva uyu mushinga watangira watangiye tubabwira ko tudashaka kubakirwa amazu ariko mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi bo baracyatsimbaraye burana abashobora gutsinda cyangwa agatsindwa reka tubiharire inkiko turebe icyo zizakora na cyane ko amategeko rwose arasobanutse niba itegeko rivuga ko kwimura abantu ari igihe kitarenze iminsi ijana na makumyabiri kuba utanze indishyi ikwiye imyaka ikaba ibaye ibiri natwe tuzareba uwo mucamanza uzumvikanisha ko ibyo bintu bigifite agaciro kandi byararengeje igihe ku rundi ruhande mu bagomba kwimuka siko bose bafite ubushobozi bwo kugana inkiko urabona abandi barimo baratanga ibirego bitewe n'uko bafite ubushobozi ariko nk'ange udafite ubushobozi kimwe n'abandi wenda bakeya batabufite ariko abenshi babufite bo bazabitanga ariko nk'utabufite we ushobora no kubaharira bakajyana ariko kuvuga ngo wajya mu nzu imeze kuriya ntabwo rwose ntekereza ko hari umuntu wabishyigikira ubwo icyo gihe umuntu ni kwa kundi nyine b'inzererezi ijwi rya amerika igera mu busanza mu murenge wa kanomba hari kubaka umudugudu wo kwimuriramo abatuye i nyarutarama byayigoye kwinjira muri izo nyubako ariko biboneka ko hari izisa n'iziri kugera ku musozo n'izindi zitarazamurwa imirimo yo yarahagaze kubera ibihe by'imvura amakuru avuga ko amazu bagomba gutuzwamo yahawe agaciro ku nzu y'icyumba kimwe kizwi nka shamburete gihagaze kuri miliyoni cumi n'enye n'ibihumbi magana abiri z'amafaranga icyumba kimwe n'uruganiriro ni miliyoni cumi n'icyenda n'ibihumbi magana atanu ibyumba bibiri n'uruganiriro ni miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amafaranga mu gihe ibyumba ibyumba bitatu n'uruganiriro byagenewe miliyoni mirongo itatu n'eshanu aha niho ruzingiye kuko ubutegetsi burabasaba kujya muri izo nzu bo bagasaba amafaranga bakavuga ko nk'ufite umuryango w'abarenze batanu batahurira mu nzu y'icyumba kimwe ni imiryango isaga igihumbi magana atandatu kandi aho batuye haguzwe n'umushoramari none ko ikibazo abategetsi b'umujyi wa kigali bakomeje kugisimburanaho buri wese agisiga uko yagisanze ninde mu by'ukuri uzakemura iki kibazo hagati aho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri umujyi wa kigali uzatangira kuburana na bamwe mu mu busaba kwimuka kuko warangije kumenyeshwa ko ugomba kwitaba urukiko rwisumbuye rwa gasabo itegeko rirebana no kwimura abaturage rivuga ko igenagaciro rirenze iminsi ijana makumyabiri ritarashyirwa mu bikorwa riteshwa agaciro cyangwa se hakongerwaho hatanu ku ijana ku igenagaciro ryakozwe kuva iki kibazo cyabanyeho gitangiye imyaka ibiri igiye gushira eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze Eric mu Burundi ibiti by'ababyeyi bonsa abana neza mu bisagara biri hasi ugereranije n'izabo mu mitumba iyi nkuru yateguwe n'ijwi y'amerika n'abakunzi bayo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda abavyeyi bagera ku bice mirongo umunani na bitandatu kw'ijana baba mu mitumba nibo bonsa neza ibibondo mu gihe mu bisagara baharugwa ku bice mirongo irindwi n'umunani ku ijana muganga fidele nkezabahizi arongoye umugambi w'igihugu wo kurwanya indwara ziva ku gufungura nabi muri ubwo bushikiranganji yabishikirije mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri bujumbura turabona yuko kenshi iyo bariko baronsa umengo barirebanga abo bubakanye ugasanga nta bikorwa babafasha binini hariho n'aho burya bukorwa buto buto bwo mu gikoni canke n'ibindi usanga uwo muvyeyi nyene ahejeje konsa ariwe agaruka akaja kubikora aho rero turahimiriza mu ngo ko umuvyeyi yokoroherezwa mu konsa dusanga benshi bakurikiza konsa neza abana gushika ku mezi atandatu dusanga ari bajya bari muri wa mugwi bita abirimizi tugana dusanga bajya baba mu bisagara aba bakozi ba leta bakora ahatandukanye muri leta canke mu bikorero twabo bajya twita abasirimu dusanga ibiharuro vyabo biri hasi kubera iki dusanga kenshi batoroherezwa nabo nyene mu konsa kuko bivanye n'akazi ugasanga avuye muhira agiye ku kazi asize umwana muhira ntagarutse kumwonsa muri rusangi abaganga bahimiriza abavyeyi konsa ikibondo kuva kikivuka kugeza ku mezi atandatu atakindi kintu bamuvangiye bamwe mu bavyeyi bakora akazi ka leta yigeze kuyaga n'ijwi rya amerika agifise umwana w'amezi atanu atwiganira ingene amasaha y'akazi atamworohereza konsa nk'iyo mbonye ngiye gucererwa ndagenda ndamusiga nkavuga nti nta kundi ndagaruka saa sita ibyo saa sita mushitse muramwose yego nshitse hari igihe nsanga yaryamye bikwiriye aho ndamwonsa neza abakerebutse ntatira abafise ndamwonsa akonka nyene bikwiye hari igihe naho nsanga yagoranye ataryamye neza ugasanga ntiyonse neza agakora kwibera akaca asinzira nca ndamureka akaryama
nkawe ni kuvuga ko musa kumwonsa ajyana subira kumwonsa ngarutse ku mugoroba ni kuvuga nk'isaha zingahe hari igihe nshika saa moya hari igihe nshika saa moya na nusu hari n'igihe nca nshika na saa mbiri aho nshikiye hose nsanze ari maso ndamwonsa asinziriye nkamureka nta kundi amategeko agenga akazi ateganya ko umuvyeyi ahabwa ukwezi n'igice ko konsa umwana adatonda ku kazi kuva acibaruka kandi akabandanya ahembwa iyo minsi muganga fidele nkezabahizi asaba abakoresha guha umwanya ukwiriye abakozi babo igihe bonsa hariho naho turiho turahimiriza kugira boroherezwe dusaba yuko bofashwa cyane cyane guhabwa umwanya wo kujya konsa abana kugira nabo nyine bashobore gushikana ayo mezi atandatu atakindi baronse impanuro nk'izi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buri ko buzitanga mu gihe kuri wa gatanu hatekanijwe kuzohimbazwa indwi yahariwe konsa ibibondo ku civugo dushigikira abavyeyi boroherwe mu konsa ariko amakuru duhabwa n'isoko ryacu ni uko hakiri abavyeyi kugeza ubu badatahura ubutumwa buri muri ayo mahimiriza uyu asigura uko atahura ivy'indwi iyo konsa jewe ntahura ko ari isekeza ryo gucandaga abana canke abavyeyi kugira ngo bagwanye izo ngwara muganga fidele nkezabahizi arongoye umugambi w'igihugu wo kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu asaba ibinyamakuru ko vyokora ibishoboka kugira ubutumwa bujanye no konsa abana bushikira abanyagihugu bose ikindi ahimiriza abavyeyi kwitwararika no gufungura neza no kwihereza ibinyobwa birimwo ingaburo zifasha umwana gukura neza ndetse binamutuma aronka ayo maberebere kuko bifasha umwana gukurana amagara meza ariko rero abavyeyi nabo basaba leta kubibafashamwo kuko bari mu bukene ikabaha ifu y'umusururu amata n'ibindi nk'uko bigeze kuba bironswa mu myaka y'ibihe vy'intambara y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo icenda na gatatu
urakoze desire ihuriro ry'urwaruka rw'abanyamurenge mu ntara ya kivu y'epfo riratabariza abavanywe mu byabo n'intambara zo mu misozi miremire ya mirembwe n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima
twatumye abantu bacu ba dinamike de jene abanyamurenge baje kwirandira konte na situwasiyo mu mirembwe uh, porote sensere ni uko buri menage byibura ifite sank famille dakeye uwo ni ibiganiro emile uyobora ihuriro dinamike de jene banyamurenge ubumwe rihuza urubyiruko rw'abanyamurenge mu ntara ya kivu y'epfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa bukavu aragaruka ku ngorane abavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya minembwe bakomeje guhura nazo ariko kandi zidasiga n'abo mu miryango y'abakiriye kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi bafite ibibazo by'imirire bafite ibibazo by'imyambaro yo kuba ibintu byose ni abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye kuko ibintu byabo byose byaranyazwe ni abantu bari mu bibazo biteye ubwoba mu gushakisha ko bagera aho babona umutekano n'ituze hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo bukavu ahi bukavu iyo bahageze bakirwa n'abandi banyamurenge basanzwe batuye ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga icumi bakaba babana mu nzu imwe mu gushaka kureba uko icyo kibazo giteye ijwi ry'amerika yasuye imwe muri iyo miryango mwageze hano ryari tugeze hano nk'amayinga nk'abiri ibyumweru bibiri aho twari turi twaratewe duterwa na mayimayi badusanze ahantu twari turagiye bahita barasa inka ni ahantu hita mucakira twumva amasasu ruguru iyo twagashikaga dusanga barashe impunzi zari zihunze zigiye ahantu bita kuri kirumba kandi noneho turava ngo reka duhunge tuje za kirumba turagenda iyo twagashika kuri kirumba naho tutaramara ibyumweru bibiri naho turasa turaterwa barasira abantu banyagira inka aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara badutwikiye n'ibintu amahuzu barayatwiba n'ibintu byo mu nzu batwika n'imyaka nta kintu na kimwe twashikanye jena nikiri umugeni kuko nawe habibona ariko nyine kubera ibi bita ko nta kantu pi nkatwe tutaramara hafi amezi atatu baradusenyeye ko turahungama natwe tubi mbabare ziri aho ngaho nari mfite inka mirongo itanu n'ihene mirongo itanu zose ziragenda turahunga aho duhungiye kuri kirumba nabo baradutera kandi kandi badutera ni leta ihari turahunga ngo duhunge kumurambya niko kuza umugore arazimira yagize iminsi ine yarazimiye ku miryango baza basanga kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikoro bahagije bafite ntibiboroheye gusa barabikora ni ukurara ahangaha bose baryamye hano ku ntuze hasi ca kabiri n'ibiryo byonyine biragoye mu biryo umuntu ataba ashoboye n'ubwiwe ugasubira ngo ubisangire n'undi ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye ntabwo bitworoheye nyine ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite kuko hari benshi baza badafite n'agahuza ko kwambara nta bushobozi nyine baba bafite niyo mpamvu tubakira natwe si uko tuba dushoboye ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira turapondekanya nyine tuba turya ibyo tubonye tugasangira basanze turi abantu icumi barenga baduhungiraho nta kundi twari kubigira abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge aha ibukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi igihumbi imaze guhungira aha ibukavu muri ubu buryo muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi ariko hari n'ababura aho kwerekeza bakagumaho mbere bigitangira byasaga n'aho byoroheje kuko bazaga ari bake ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa iyo umuntu yakira amamenaje icumi bwaca akakira mirongo ibiri bwaca akakira amamenaje cumi n'atanu bageze aho bananirwa ni ngombwa yuko dutekereza kureba ahantu abo bantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabone ubufasha bukwiriye bari hamwe kuva icyo gihe rero vuga ngo baraza bakakirwa kuri kanisa rya susedisadi aho niho tugaragaza kubahiriza ubufasha bw'ibanze amazi yo koga imiti yo kunywa ku barwaye ibyo kurya udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro yaba aba bavanywe mu byabo n'intambara ndetse n'iyi miryango y'abakiriye barasaba imiryango nterankunga kubagoboka ariko kandi bagasaba ko leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri biragoye nyine n'ubu abana baricaye aje nta myambaro ntibariga baricaye barategereje tukaba twotakira amahanga ngo badutabare batugirire neza turebe ko abantu bosubira bakagira umutekano bamaganye iyo ntambara bashobore kudukorera icyo bashobora cyose kugira ngo abantu batekane tubone amahoro abantu basubire bongere bubake imirwano mu misozi miremire ya minembwe imaze amezi arenga atandatu yongeye kubura muri ayo mezi abavanywe mu byabo bakomeza kwiyongera ariko bahungira imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi abahunga bavuga ko baterwa n'inyeshyamba za mayimayi hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya kongo imiryango iharanira inyungu zabo mu bwoko bw'abanyamurenge igatunga agatoki inzego z'ubutegetsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo kwirengagiza itotezwa abo bakorerwa muri izo ntambara zayogoje ako karere temisitokire mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'epfo
turagushimiye temisitokire inshuti mwese mukundira radiyo n'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe muhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na mukubire yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye tubibutse ko mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotuwevuze ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi turabateye akamo kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro by'i radiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese